iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwabonye butandukana ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika ni ku mirongo migufi mu burundi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu bifurije icyumweru gihire kandi mbaha n'ikaze tubafitiye amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ikiganiro ejo n'ikiganiro dusangira ijambo kiza gutangira saa kumi n'ebyiri amakuru leta y'u rwanda irimo irimura abanyekongo bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo ya nkamira mu karere ka rubavu intara y'uburengerazuba irabajyana mu nkambi ya mahama mu karere ka kirehe intara y'uburasirazuba nkamira ifite ikibazo cy'ubucucike gloria tuyishime araduha inkuru kuva mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri impunzi z'abanyekongo zatangiye guhungira mu rwanda kubera intambara ishyamiranyije umutwe wa makumyabiri na gatatu n'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo inkambi y'agateganyo nkamira niyo ku ikubitiro yakiriye izi mpunzi ku bufatanye n'imiryango nterankunga izi mpunzi zivuga ko zagiye zibona iby'ibanze birimo amazi meza ubwiherero n'aho kuba gusa kugeza ubu hari imbogamizi zigifite zirimo aho kuryama ibiribwa ubucucike ibibazo bijyanye n'uburezi n'ibindi ubwo ijwi rya amerika yasuraga kuri uyu wa gatatu yaganirije bamwe muri izi mpunzi nyirabihogo ana ni umugore dusanze yicaye hanze arimo guhata ibirayi byo kurya we n'umuryango we w'abana umunani avuga ko kuryama bisanzuye kuri bo ari ikibazo urabona hano turi abantu benshi turacucitse nta munezero dufite hano tukumva wenda badukuye hano twagera ahantu yenda twakwisagagura abana nk'abana b'abahungu bakagira aho baherera abakobwa bacu bakagira aho baherera nabo yenda tukabana nabo tubareba ariko bakatinya n'igitsure cy'ababyeyi nyiramugisha antoinette ni umubyeyi utwite dusanze ariko takazuba nawe yibaza uko nabyara azabaho we n'umwana we tubana umunani mu nzu wenda bakajya badushyira buri muntu mu kumba ke tukagira umutekano ukisanzura nyine wanabyara ukabona aho ukarabira nangwa aho wamara gukaraba ukabona aho wisingira utuvuta barasaba ko twakwimuka nk'utya bari kutwimura tukimuka turabyishimiye cyane pe uretse ikibazo cy'uburyamo uyu mugore yabwiye ijwi rya amerika nyirabihogo ana yongeye kubwira ijwi rya amerika ko kubona ibyo kurya ku bana badafite nabyo bitamworohera na gato uretse igihe yabonye umugiraneza umuha uturayi two guhinduranya ibirimo ibishyimbo n'umutsima w'ibigori bahabwa no kutugaburira neza ni indyo imwe turya dore ibishyimbo baduha nawe urabibona biba bihiye ibishyimbo bisa n'ibimaze igihe hano usanga abana bibananiye buriya mfite nk'akana akana mfite gaheruka ku ibere ni akana k'imyaka itandatu ariko ko kikanywa igikoma banywa igikoma dore ni aba ngaba rero nka kariya ni ngero ugashakira igikoma kuyabona rero nabyo urumva kubona amafaranga ni ibintu bitugoye cyane umugabo wa nyirabihogo ni umusaza w'imyaka mirongo itandatu umaranye uburwayi bwe butandukanye igihe kinini umugore we asobanura ko kubona ubuvuzi bw'izo ndwara bitaborohera hano baratuvura bya bindi byangushye ariko yari ibintu urumva nk'igifu arwaye esitoma arwaye umwijima arwaye impyiko hari igihe tubona bidashobotse twajya no ku ruhande uretse kutabona ubuvuzi buhagije ku mugabo wa nyirabihogo mukeshimana esperance umubyeyi w'abana babiri dusanze muri iyi nkambi ya nkamira nawe nk'umwana w'imyaka cumi n'itanu ufite uburwayi bw'amaso ntabasha kwiga neza bavutse bafite amaso nyine adakomeye ubwo iyo bari ku ishuri uwo w'imyaka cumi n'itanu ni umuhanga ku ishuri ariko akenshi afata mu mutwe ariko kureba ntareba neza izi mpunzi z'abanyekongo kandi zisaba ko ireme ry'uburezi kuri bo ryakongerwa asa naho we atiga neza mbese akeneye kwiga bihagije guhera kuwa mbere w'iki cyumweru minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema iri kwimura impunzi ziri mu nkambi y'agateganyankamira izijyana mu nkambi nini ya mahama iri mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda nk'uko twabitangarijwe n'umuyobozi w'agateganyo w'iyi nkambi akaba n'umukozi muri iyi minisiteri rwanyonga david ibi biri mu rwego rwo kugabanya umubare w'impunzi ziyirimo kugira ngo izindi zikomeza kwinjira mu gihugu zibone aho zijya uyu muyobozi avuga ko bimwe mu bibazo birimo iby'amashuri bizakemuka kuko abana bo mu nkambi biga bazatangira n'abandi mu mwaka w'amashuri uzatangira muri uku kwezi kwa cyenda mu nkambi ya mahama hari ibikorwa remezo by'amashuri biri ku rwego rwiza bishimishije bitandukanye no mu nkambi ya nkamira y'agateganyo koko twifuza ko abana baduhungiyeho bajya ku ishuri mu kwa cyenda ni n'umubare munini waba barimo kugenda kugeza ubu ngubu turimo kwibanda ku miryango irimo abana bafite bari mu myaka y'amashuri bwana rwanyonga yatanze ihumure ku bafite uburwayi bwihariye bo muri iyi nkambi n'izindi serivisi zitangirwa mu zindi nkambi ziba zisumbuyeho ugereranyije n'izo mu nkambi z'agateganyo niyo twareba ku rwego rw'ubuzima ubushobozi bw'abaganga cyangwa bw'ibitaro mu nkambi zihoraho buba bwisumbuye ku rwego ugereranyije n'ubuvuzi cyangwa na serivisi cyangwa n'ubushobozi bw'ibitaro biba biri mu nkambi z'agateganyo abasaba ubuhungiro bamaze kwimurwa kugeza ubu bose hamwe n'igihumbi magana atatu mirongo icyenda na batatu bamaze kwimurirwa mu byiciro bibiri ikindi cyiciro kizajyanwa mu nkambi ya mahama ku munsi wo kuwa mbere utaha kugeza ubu ku munsi umwe abantu bari hagati ya mirongo ine n'umunani na mirongo itanu nibo binjira mu nkambi y'agateganyo ya nkamira baza baturutse mu bice bitandukanye birimo kirorirwe kibumba n'ahandi gloria tuyishime ijwi rya amerika ijwi rya amerika tuve mu rwanda tujya muri repubulika ya demokarasi ya kongo umukinnyi wa basketball ukomoka muri icyo gihugu witwa bismark biyombo wakiniraga ikipe ya phoenix suns muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihembwe gishize ubu akaba ategereje kubona indi kipe yasuye abakuwe mu byabo n'imirwano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ali asanka darius yaramukurikiye
Akigera ku kibuga cy'indege umukinnyi w'ikipe ya basketball ya Sons of Phoenix Bismarck Biyombo yahise ajya gusura abasore bakora iyi siporo bari bamurindiriye benshi kuri Kivu International School aho hari kimwe mu bibuga bikomeye bya basket mu gihugu cyose mu gihe yavuganye n'abanyamakuru yamenyesheje ko niyo yaba atuye muri Amerika urubyiruko rw'igihugu cya Congo cyane cyane rutuye mu burasirazuba mutera agahinda ku ruhande rumwe ariko ko ku rundi ruhande rumutera icyizere
ntituzajye turindira ko igihugu kidufasha tugomba kwibaza ese natwe ni iki twakimariye niyo mpamvu nzakomeza kugira inama urubyiruko kugira ngo rurebe uko rwatera imbere iyo mbishaka nari gusigara iwanjye muri amerika ariko mfite icyizere ko ruzubaka iki gihugu
mu kiganiro yagiranye n'uru rubyiruko Bismarck Biyombo yarusabye ubumwe ubwiyunge n'ukwihanganirana mu buryo ari bwo bwose yita ku kibazo cy'amajyambere yongeye ko ibintu byose bisaba ubushake kandi ko urubyiruko rutagomba gukurikira intambwe z'abadakunda igihugu
dukomeje gukora ibishoboka byose ariko ntabwo ari bismark wabirangiza tugomba gushyira ubwenge hamwe tugafasha bene wacu gutanga ntabwo ari amafaranga gusa n'umwanya nawo dushobora kuwutanga
vous donnez deux fois c'est l'énergie abakinnyi ba basket batandukanye yahuye nabo bishimiye kubona ko yabasuye ntabwo barangije badahamagaye abandi bakora izindi siporo nk'umupira w'amaguru volleyball ibipfunsi cyangwa se na karate gukurikiza uru rugero ariel kambare ni umukinnyi muri basketball cyclone y'igoma inzozi ze ni ukugera muri amerika aturuka igoma
nta bushobozi tubuze twe nk'urubyiruko rwo mu ntara ya kivu ya ruguru ariko dufite ikibazo cy'imfashanyigisho
uru ni uruzinduko rwa kane uyu mukinnyi agize mu myaka icumi hano mu mujyi wa goma ubu amaze kubaka ibibuga bigera ku icumi bya basketball hirya no hino mu mujyi wa goma ibitaro bibiri n'ayandi mazu agera ku icumi yubakiye imiryango igera kuri mirongo itatu n'itandatu y'abakuwe mu byabo yakurikije urugero rw'undi munyekongo wakinnye muri amerika mutombo dikembe amakuru dukesha abategura gahunda ze kuri uwa gatanu yageze mu mujyi wa bukavu mu ntara ya kivu y'epfo arasubira igoma ku wa gatandatu ajya gusura inkambi zitandukanye zirimo abakuwe mu byabo n'imirwano hagati y'umutwe w'ama makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta FRDC ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com noneho ikiganiro ejo tugitegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
amahoro y'imana bane namwe mwese mukomeje gutega amatwi hadiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'urubyiruko ukorera i kigali mu rwanda ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku myumvire abantu bafite ku buraya bityo turibanda ku babikora bitwaje ubukene n'imibereho mibi bikarema imyumvire kuri bo ishobora kuba imbarutso y'amakimbirane hagati yabo n'abandi aho batuye mu kinyarwanda bagira bati akabaye icwende ni koga abandi bati iyo koze ni gake ndetse n'iyo gakeye ntigashira umunuko biragoye guhinduka tubihuje n'abakora uburayi ese wowe udukurikiye muri iki kiganiro utekereza iki ku bakora uburayi ese utekereza ko bishoboka kubureka burundu agaseke k'ibyo tugiye kuganiraho karimo ibitekerezo by'abaturage turamenya icyo bisobanuye mu mitekerereze n'imibanire y'abantu by'umwihariko ku guhinduka dore ko bugira ngo imana yanga icyaha ariko igakunda abanyabyaha bityo turaza no kumenya imibereho y'abahoze bakora uburayi ese babayeho batuye umunsi ese ni gute ibitekerezwa kuri bo byahinduka hagamijwe gukumira amakimbirane ashingiye ku myumvire mu kiganiro cya none kuri mikoro mugiye kubana nanjye bazajya fridawusi mizero kirisipa ari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe uwamahoro nadine ari uhagarariye ikiganiro nimujye kure y'inyakiramajwi zanyu turaje mu kanya
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
tariki ya cumi kanama bibiri na makumyabiri na kabiri ikinyamakuru igihe akadomo com cyashyize hanze inkuru ifite umutwe ugira uti uko uburaya bwaturutse i nyanza bugakwira mu rwanda iyi nkuru itangira ivuga ko hakurikijwe ibirari by'amateka y'u rwanda kuva kera na kare naho bigaragara ko mu rwanda higeze haba uburayi yego abanyarwanda bo hambere ntibari imiseke igoroye ariko habagaho inkumirizi zituma ingeso mbi nk'izo zitimakazwa ngo zihabwe urubuga rugari bitandukanye nk'uko ubu tubibona mu burezi bwo mu rwanda rwo hambere umwana w'umukobwa yitabwagaho by'akarusho ku buryo ba nyirasenge na ba nyina wabo batigeraga bagoheka kereka bamushingiye ntabwo bari bayoboye ko ibishuko mu rubyiruko bibaho ariko bakoraga iyo bwabaga bakabirinda abana babo mu buryo bwo gushyiraho imiziro ituma ibyo bitaba abana b'abakobwa bamaze kugera mu gihe cy'ubwangavu bakoreshaga uko bashoboye kose ngo badahura n'abasore kuko bashoboraga kugwa mu bishuko nk'ibyo by'ingeso mbi uburaya mu rwanda bufite inkomoko ku ngeso yo kwanga umubyizi ibizwi nk'ubwangamubyizi izi ni ingeso zadukanywe n'abakobwa bo mu busanza bwa ruguru mu mirenge ya kinazi rwaniro rusatira ruhashya simbi mbazi maraba na kigoma yo mu karere ka huye ku ngoma ya kigeri rwabugiri ahasaga mu w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani icyo gihe abakobwa bo muri ibyo bice bataga imiryango yabo bakajya kubwerabwera ku rurembo rw'ibwamaho ruri hose mu gihugu muri icyo gihe ntabwo umukobwa wararutse yitwaga indaya ahubwo bamwitaga icyangamubyizi bakavuga ko bagiye gushaka amata ibwami umukiro mbese bitwaje ko bagiye gushaka akazi ni nk'iba b'ubu badukanye byo kujya gushaka akazi mu mijyi ndetse no mu mahanga ariko mu by'ukuri icyo bakora kitazwi mu buryo bufatika mu gihe abaturage batekereza byinshi ku bakora uburaya birema imyumvire irangwa n'uko abantu bagenda bagaragaza ko iyo umuntu afite ingeso cyangwa se ibikorwa akora bidakunda ko yahinduka cyangwa ngo abicikeho ku rundi ruhande ariko bamwe mu bashakashatsi bagaragaza ko ibintu byose umuntu yakora uko byaba bimeze kose ashobora guhinduka akabireka abyifashijemo we ubwe ku giti cye cyangwa afashijwe n'abafasha abantu mu buryo bw'imitekerereze ese byashoboka ko uwakoze umwuga w'uburaya yawureka ese inzobere mu mitekerereze n'imibanire ya muntu zivuga iki ku kuba umuntu yahinduka ese bimusaba iki kugira ngo ahinduke bitwara igihe kingana gute ni munyemere dukurikira inkuru twateguriwe na mugenzi wacu hitimana david ubashe gusubizwa ibi bibazo ndetse n'ibindi bibaza ku kuba umuntu yahinduka
kugira ngo uburaya mbureke naburetse numva maze kuba itangazo numva ndambiwe kumvuga kumfunga buri munsi gukubitwa nta cyaha nakoze numva birambangamiye nkabona nsuzugurwa mu buryo bufatika umunyarwanda yaravuze ati akabaye icwende ntikoga bamwe mu baturage twasanze mu mujyi wa gicumbi bemeza ko wakoze umwuga w'uburaya yitwaje ko ari ubukene bwabimuteye yageraho agahinduka nyamara hari n'abandi bemeza ko ntawakoze uburaya ngo abureke
ubukene bw'akaranda si isezerano umurage w'ubugwari ntugira igitabo waba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama muba ni ukuri ashobora guhinduka ntiwumva se ko ari uburaya bwawe bimuteye ndakubwira ntashobora guhura n'undi muntu nawe ufite ikibazo nk'icyo afite hanyuma byaba ngombwa bagakundana bakabana bacishije muri ubwo buraya nk'uko bari bameze
bitewe n'icyo ashaka kugeraho kujya yenda ari ari ukubera bitewe n'inzara ya nzara abonye ayikize yahita buvamo akabireka arahinduka akabivamo yaba abonye uwo babana baba batabonye uwo babana barahinduka cyane ntabwo bwahinduka hari n'uba ufite amaduka akagira ate akongera akakomeza agakora ubwo buraya bwiwe si abo gusa twaganiriye kuko umunyamakuru w'ikiganiro ejo yanyarukiye mu karere ka gicumbi maze aganira na bishop potencogoza akaba ari umushumba w'amatorero y'abavandimwe ku bw'ubuntu bw'imana mu rwanda akaba kandi ari inararibonye mu mitekerereze n'imibanire ya muntu maze avuga ko umuntu ufite ingeso runaka ahinduka cyane iyo aretse urungano bagendana iyo ari rubi rugendera mu bibi ikindi kandi we ngo ashingiraho akaba ari imyumvire yo hasi ku bijyanye n'ubuzima mu gihe umuntu ashaka kubaho mu buzima bworoshye adakoze ngo avunike guhinduka birashoboka cyane cyane iyo umuntu abashije kubona impamvu zituma atandukana na rwa rungano akabona n'abandi bantu bamwigisha bakamuganiriza amagambo ibintu byiza bakamugaminiriza ibintu byubaka bakamwereka inzira yashobora ashobora kunyuramo imufasha kubaka ubuzima mu bundi buryo atakoresheje uburaya birashoboka barahinduka iyo myumvire nayo kandi umuntu ashobora kuyivamo umuntu ashobora kuyivamo kubera iki abonye aho yisanzura agahura n'abahoze bari mu murongo nk'uwarimo bakamuha ubuhamya akareba ibyo twakwita self supportive groups izo gurupe z'abantu bahoze muri ubwo buraya bakaba barabivuyemo kandi bakaba bitunze babayeho neza zishobora gufasha abandi bantu nabo babirimo kumva ko babiretse ku bwa bishop prote ngo umugana kabaye icwende ntikoga abantu ntibakwiriye kuwufata nk'ihame kuko ngo afite ingero nyinshi haba muri gicumbi ndetse n'ahandi henshi y'abahoze bakora umwuga w'uburaya ariko bakaba barahindutse bakavamo ababyeyi beza kugeza ubu arakomeza abwira abadaha amahirwe ya kabiri abagaragaweho n'ingeso runaka kubereka bakajya babaha andi mahirwe ugeze muri gicumbi ushobora gusangayo itsinda ryitwa ababerarugo ni abantu bahoze mu buraya barigishwa barahinduka barimo abahindutse burundu rwose ku buryo badasubira mu buraya rero kuvuga ngo akabaye icwende ntikoga nagira ngo rwose abanyarwanda twe kubifata ko ari ihame abagendera kuri uyu mugani noneho ni iki mwababwira icyo nabwira aba bantu ni uko uko imyaka yagiye itambuka niko ubuzima bugenda buhinduka abantu bagenda bajijuka abantu bagenda baguka mu bitekerezo kuko kwaguka mu isi y'imitekerereze gutuma hari ibintu bimwe na bimwe abantu babonaga hari ukuri kumwe na kumwe abantu babonaga mu gihe cya kera kutakiri ukuri uyu munsi umuntu wese ashobora guhita umukoresha nibyo kuko aba aharanira inyungu ze ariko buriya umukoresha ntakwiye guharanira inyungu ze cyane kurusha uko abona ubuzima bwa sosiyete ashobora kuba afite ingeso yamwadutseho cyangwa se asanzwe afite muri we utabonye mbere warangiza ukayibona ariko ntago kwihutira kwirukana no kwigizayo umuntu kubera ko wamubonyeho ingeso ntabwo ari wo muti ntabwo rero abantu bakwiye gufata ah, igitsina imana yabahaye ngo bumve ko ari turu yo gushaka ubuzima ahubwo ni turu yo kudufasha kubana neza hagati yacu nk'uko mwabyumvise bamwe barabyemeza ko umuntu wakoze uburaya avuga ko ari ubukene bwabimuteye bishoboka ko yahinduka hari ababyemeza ari nayo mpamvu twanyarukiye mu karere ka rubavu ahari koperative yitwa biyemeje guhinduka ba gisenyi ihuriyemo abahoze bakora umwuga w'uburaya ariko bakaza kubuvamo ubungubu bakaba bafite ishuri ryigisha kudoda ubugeni ndetse no gutunganya imisatsi ntembereye aho iyi koperative ikorera imirimo yabo ndabona harimo abanyeshuri biga gusuka abiga kudoda ndetse n'abarimo gukora imirimo ijyanye n'ubugeni
komeza udode komeza udode nta kibazo zivuga kimwe ahangaha uretse kudoda n'iki kindi mukora n'iki kindi mwiga gusuka byonyine ugira iwabo saverine ni umwe mu bashinze koperative biyemeje guhinduka ba gisenyi nyuma yo kumara imyaka myinshi akorera umwuga w'uburaya muri uyu mujyi iyi koperative igizwe n'abanyamuryango mirongo itatu na batanu ifite ishuri ryigisha umwuga wo kudoda ndetse bakaba bigisha n'umwuga wo gusuka n'ubugeni saverine wageze muri uyu mujyi wa gisenyi akiri muto cyane yabanje gukora akazi ko mu rugo agera aha akajya aryamana na shebuja nyirabuja ahabimenye yaramwirukana nibwo yahise agana muri uyu mwuga w'uburaya maze aba icyamamare cyane muri uyu mujyi wa gisenyi kuko ngo yashakaga amafaranga byihuse kugira ngo ave muri uyu mwuga w'uburaya byaramugoye cyane ariko ashyirwa abigezeho byaje kugera aho ngaho biba ngombwa ko tuganira na bagenzi banjye turangije turavuga tuti uyu mwuga tureba aho twatangiriye tuwukora tureba n'aho tugeze turangije kwiga kudoda nta mashini twari dufite nta n'ubushobozi twari dufite ubwo uri kumva twari tumaze kuwusezerana ko tugiye kureka uburaya turavuga tuti turabigenza ute turakodesha twandikira akarere ariko akarere hamwe n'abafatanyabikorwa banyura mu karere karadufasha tubona umuterankunga wo kudutera inkunga kugira ngo tubone imashini dutangira kudoda tuba turavuze tuti noneho aho tugeze reka tube koperative tuba tubaye koperative dutanze imigabane ishingiro Ah, icya mbere narangije kwiyakira ndakora nditunze niba ndi umugore wabaga mu nzu z'ibihumbi bitanu na bine nkaba ngeze mu nzu y'ibihumbi mirongo itatu irimo umuriro n'amazi ndumva ngeze kure kandi mu rugamba mfite muri koperative dufitemo abantu batanu baguze ibibanza bagiye kubaka kubera ntabwo ari ibyo gusa koperative yamufashije kuko kugeza ubu ngubu bitewe n'ubukangurambaga bakorera bagenzi babo ubu bafite kupure zigera kuri mirongo itanu zimaze kuva mu buraya zasezeranye byemewe n'amategeko we ngo abagendera ku mugani ngo akabaye icwende ntikoga yababwira ko ibyo bavuga baba bibeshya cyane kuko we n'abo babana muri koperative bahoze bitwa indaya none ubu bakaba bitwa indangamirwa za rubavu ubu twebwe ipfunwe iby'amapfunwe ntaryo tukigira abana bacu bakina n'abandi abana bacu biga nk'ab'abandi natwe turi ababyeyi bafata ibyemezo mu midugudu aho dutuye twebwe abiyemeje guhinduka nk'uko koperative yacu yitwa ntabwo duteze kuzabusubiramo nitubusubiramo bazatubona bazatwicisha amaboko turashishikariza abandi bagore bagikora umwuga w'uburaya uburaya ntabwo ari umwuga ahubwo ni ingeso mbi tuma basuzugurika turabashishikariza gukoresha amaboko yabo mu karere ka rubavu habarurerwa abakora umwuga w'uburaya bagera ku bihumbi bitatu magana atanu abamaze kureka uyu mwuga w'uburaya bagerageza kumanuka bagasanga bakiwukora bagakorana nabo ubukangurambaga kugira ngo babashe kureka uyu mwuga iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ngende david hitimana intumwa y'ikiganiro
iki ni ikiganiro ejo mukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm mu gihe turi gukusanya ibitekerezo byanyu muri kutwoherereza tugeze mu mwanya w'ikinamico ngira nkugire aho tugeze ku gace ka makumyabiri n'icyenda reka tukumve
iyumvira igice cya mirongo itatu cy'ikinamico ngira nkugire dore ukana Gilbert yihakana Rebecca ko atari we wamuteye inda ndetse anamwirukana Valentine na Rugamba nabo bakomeje kwishimira ko ibikorwa byo gufasha no kubaka amahoro muri Cyanzige Mutenderi na Rwakayuzo bagenda babigeraho ndetse bakiriye n'abanyamuryango bashya aho bari bazanywe n'amahoro bikurikira umukino
umva yemwe bahu ni mu bitereka wisigenda byikorera
ibisabyo kandi ubikuye yababa data we isukari umuceri akawunga ubuto bwo gukaranga ibishyimbo ifigi yababa mwana ibi bivanye he ko erega narakubwiye ngo nta kiza k'inzangano mama
ibyo se bihuriye he birahahuriye kuko uko karisiti na murekatete nibo bamaye ibi byose ubona Mm. kuri se se mama
binkoze ku mutima mwana wanjye cyane ndetse usanze nikunje mu ntebe nibaza iherezo ryacu byanyobe ndabizi rwose iyo witeye aka gatenge mba nzi ko ubwonko bwawe buri kure ubu se babikoreye iki aho ntibazatwishyuza mwana wa ntabwo ibyo babikora humura mama uriya muryango ufite umutima uzi kubana ntugira inzika ntugira n'amakimbirane nta n'inzangano kandi urababarira ntabwo se mama ubu koko ntuzajyayo kubashimira
ngaho urakora icyo kuko utari mu ishuri rimwe
jiriwe rwose uri gitangaza ubu noneho wibutse ko niga ibyo nkubaza si byo nsubiza noneho reka mpindure ikibazo urakora iki ku rubaraza rwa butike yanjye isa aha nari ntegereje ko abakiriya basohoka nkakubwira ikinzanye mbwira vuba utahe rero dore nta mwanya mfite nifitiye n'abakiriya benshi
kandi nyamara iyo biba mbere wari guhita umbwira ngo nkinkere nsike utantukase jiribe reba wanyihakanye niba ari uko bimeze mbwira icyo nkora icyo umbwira cyose ndacyemera kuko njyewe ntacyo mfite muri Awe.
seruvu yanjye iri vide aka kanya nkubwire iki se ngenda kurusha kumenya icyo ushaka Eh, eh, mbo genda wicare iwanyu mu nkambi ngo ngo iki ziribe ngo ngo Eh, iki ubyare Eh?
Eh, utunge umwana wawe niyo nama njye naguha ziribe uri umugome Eh.
uri umugome erega n'inyungu zawe nubyara n'agafaranga wafataga akaziyongera ntabwo ari nk'uko ubitekereza jiribe umwana arahenda cyane byibuze se uzamindeza indezo y'icyariko abakobwa ba rwakayozo muringurutsi kubi sinzi nimba ari iyanjye kandi Eh, cyakora indezo yo nzayigo nzayigo urakoze urakoze sheri wanjye ibyo kubona byose nabiguhatira Ehm, harya umwana atangira kugira isura nyayo ryarira Hmm?
reka numve Eh, amaze kugira imyaka cumi n'itanu yes ngo iki Mm. ubwo indezo nzayiguha umwana amaze kugira iyo myaka nkabyibonera ko dusa
jiribe sinari nzi kuri inyamaswa bigezaho ubwo iby'inkozi uzabyicuza
none se valentine iyo paje ko uyisimbutse eyi ibi prof yatubwiye ko atazabitubazaho n'ibyo by'inyuma ahubwo
mumbabarire mbarogoye gato harya ruga ba banyeshuri bashyashya bashaka kujoyininga klabe yacu ufite aho wabanditse wa mugani we eee narabanditse rwose Eh, naremengura n'indi kayi nshyashya maze ibyo kubakira ku rupapuro wapi pe gusa tugomba kubitondera kubera iki se Mm. biragoye kwizera ko bariya bose turi mu murongo umwe Mm.
hashobora kwinjiramo n'abadusenya kandi kuko baba baturimo kudushyira hasi byaborohera cyane pe icyo kintu ni icy'ijana ku ijana bangana bate twese hamwe tumaze kugera kuri makumyabiri na barindwi Hey.
kandi abenshi no mu nkambi ya rwakayuzo ibaze we biratunguranye cyane umva ye wabona bashaka kwiga gushaya nk'iby'icyanzige umva ye kuki se bataba baje bakurikira imbyino zikoraga ikibuno nk'abanyamutendere oya ntacyo nibaze biga imbyino naho batwigisha gukubita ingoma hanyuma natwe duprofite kubaha ubutumwa bwacu twahita tunafatiraho tukigisha abantu kubana mu bworoherane Ukuri pe Mm.
ahubwo se valentine ubwo tumaze kuba benshi Mm.
urubyumva ute noneho dupanze maci ya gicuti byaba ari sawa kakundi nigeze kubikubwira Mm.
abanyarwakayozo abanyamutenderi Mm.
n'abanyacyanzige noneho abatsinze abandi bagakomezanya n'indi kipe rwose pe yewe sinari mari mubivuga ariko numva twaboneraho nyuma y'amace tugasangira Eh, mbese tukajya duhora dukirera utuntu dushya tuduhuza Eh, nka za deba urabyumva ute valentine ahubwo ako kantu we eh ibiganiro byaryoshye pe mureke kwiga tube tubihagaritse rero gusa mu Turazigama.
gitondo tuzinduke cyane kuko murabizi dufite tesite
ampaye inka aba banyamuryango ba club de dance baturutse rwa kayuzo ko bakomeje kwiyongera si ubu ni amahoro koko se baje kwiga imbyino zitandukanye za club cyangwa hari ikindi kibiri inyuma dore ko batari bashyigikiye gahunda za club zo kubaka umwe mu batuye inkambi no hanze yazo naho ubutaha wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe nshuti muduteze amatwi mu kanya gato mugiye gukurikira ikiganiro dusangira ijambo mbashimiye ko mwahisemo radiyo